iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri studio indwi washington dc muri kumwe na oriane itangishaka ni ku munsi wa gatanu itariki cumi na rimwe z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda n'uwo mwanya tubashikiriza ikiganiro muri isanga tubibutse ko mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero cumi n'icyenda mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda naho mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm kaze mwese rero mu kiganiro muri isanga umwigeme umukenyezi ni kirumara akwiye guseruka ntasigare inyuma mu iterambere ry'igihugu nk'uko byari bimeze muri kahise niko babibona mu ishyirahamwe Spears Connect mu burundi rirongowe n'ugwaruka ubwo gwaruka rwishinze ibikorwa byo gufasha bagenzi babo kwiteza imbere mu kubagirisha amanama nkarishabwenge nibo tugiye kuganira nabo mu kiganiro muri isanga muri aka kanya abifuza gutangura imigambi yanyu no gutera imbere mu bikorwa musanzwe murimwo ariko mukumva hari ibitariko bigenda neza kaze muhamagare mushikirize ibibazo n'ivyiyumviro nimero ni yayindi nyene ni rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ndayisubiramwo ikaze mwese
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika nk'uko mubyumvise n'icya kiganiro muri isanga mwumva buri munsi nimero mushobora guhamagara ko mugashikiriza ibibazo n'ibyiyumviro ni rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe muri kumwe na oriane itangishaka ikaze mwese umwigeme cyangwa umukenyezi ni kirumara hakwiye guseruka ntasigare inyuma mu iterambere ry'igihugu nk'uko byari imbere muri kahise ibyo bikaba bivugwa n'ishyirahamwe Spears Connect bujumbura mu burundi rirongowe n'ugwaruka rwishinze ibikorwa byo gufasha bagenzi babo cyane cyane abigeme kwiteza imbere ibyo bakaba babikora mu kubagirisha amanama nkarishabwenge mbega none umwigeme cyangwa umukenyezi yokora iki kugira ngo yumve ko ashoboye icyo ari cyo cyose yihaye gushika ko mu buzima mu kiganiro muri aka kanya rero nibyo tugiye kuganira n'iryo shyirahamwe Spears Connect rifasha abakenyezi n'abigeme mu kumenya ubwige ubwenge bwabo impano n'ubumenyi basanzwe bafise uko babukoresha mu kwiteza imbere kuba maze rero gutangura imirimo yabo abo bita ba entrepreneur ribafasha uburyo boyamenyekanisha ku masoko rusange canke mu mahanga Spears Connect rifasha kandi amashyirahamwe akomakomeye mu kuha amahigurwa icyo bita amatraining abakozi bayo mu kubongereza ubumenyi mu rwego rwo kwakira ababagana abakiriya canke n'ingene bodandaza murantunga ingene bodandaza neza ivyo bafise mu maduka yabo twatumiye rero edine yamuremye umuhanuzi akaba n'umutunganyabikorwa muri iryo shirahamwe edine ni umwigisha kandi w'itumatumanako ry'amakuru muri communication muri kaminuza zibiri bujumbura yigisha kuri lumiere kuri mutangano hamwe no kuri université equator muri quartier neuf bujumbura nyene turaganira kandi na doli nika siyabo umwe mu bashoboye gufashwa n'inyigisho nkarishabwenge za Spears Connect reka tutarenze kurandira rero twakire abatumire bacu edine yamuremye ndaguhaye ikaze mu kiganiro muri isanga
murakoze cyane oriane nawe doli nika siyabo kaze neza
murakoze cyane
ndashimishijwe cyane kubona mfise abigeme babiri mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi baza kutuganiriza ingene bafasha bagenzi babo kwiteza imbere Ah, muri kino kiganiro turizera yuko tuza kuronka abandi bakenyezi abandi bigeme baza guhamagara nabo nyene bababaze eh, ibibazo bashikirize n'ivyumviro eh, kuri iki gikorwa cyo gutera intege no kwigisha ah, zimwe mu nzira bashobora gukoresha mu kwiteza imbere duhereye kuri wewe edine iri shirahamwe spears connect mwaritanguye gute ni kwereka mwaritanguye
Um, ishyirahamwe Spears Connect ryatanguranye n'iciyumviro um, umwe muri twebwe udutwara uh, uwo twakwita CEO wacu yatanguranye n'iciyumviro cyo ku- gushaka gu- kwereka akarorero ko yaba ariko arigisha abandi ba- ba- urunganwe rwiwe ko bakwiye kuta- kutarindira kurondera akazi kudodora hirya no hino ngo baguhe akazi ariko aca aravuga ati kugira ngo nshire mu ngiro nanjye ibyo nirirwa ndaganira na bagenzi banje yuko dukwiye kukeya akazi aca aravuga ati reka nanjye ntanguze iri shirahamwe hanyuma niho yaca yiyumvira gukeya iyo sipiyeri konekiti mugabo kandi ntiyumvira n'importe kere ishyirahamwe aca yiyumvira ishyirahamwe nyene rijanye ni- n'uwo- n'iyo ntumbero yari asanzwe afise n'iyo vision yari asanzwe afise yo gufasha abajene kugira ngo bashobore kwiteza imbere mu buryo bwo gukeya akazi mu buryo bwo kumenyekanisha ibyo bakora n'ibindi n'ibindi Mm. birumvikana ko ari ishyirahamwe ri- rijejwe gu- ryishinze gutera intege gutanga inkomezi ah, mu kwerekana neza na neza uko ah, ibyo aba- aba- abajene abakiri bato rwaruka rukwiye gukora kugira ngo Yego.
bashobore gu- gu- gutera imbere uraza kutubwira mu kanya kari imbere ah, uburyo mukoresha neza na neza kugira ngo mubafashe izo nyigisho izo ari zo ibyo muvuga ingene Yego.
mubikora mu kanya yego hama nawe doli warafashijwe n'iri shyirahamwe spears connect utubwira mu ncamake ingene wabamenye n'ingene bagufashije
ubwo murakoze Eh, nk'uko mwabivuze genda muri bamwe bashoboye kuronka inyigisho zo muri spios connect spios connect ni ishyirahamwe yafashije abigeme bari mu ihiganwa rya Miss Technology Burundi na Deo nkaba nari mu ihiganwa spios connect yafashije mu bintu bitari bike mu gihe itegurira ibyo biganwa Mm, Yarakunze eh, doli ibyo urantunga bintu.
n- ntaguciriyemo doli telefone yawe ntiyumvikana neza bishobotse kwegera canke ukavuga eh, ukaduza ijwi gato alo
Alo.
Eh, ndumva telefone it- itarumvikana neza subira
ubu
Eh, reka tugerageze ku- ku- ku- kugarura ku murongo kumbure biraza gusubira gukunda eh, mu kanya reka tubandanye gato na na edine Eh, turakugarura ku murongo urakoze Eh, none edine iri shirahamwe mufise nk'uko twabivuze mura muratera intege murigisha inzira zimwe zimwe abanye- aba- ugwaruka rushobora gukoresha kugira ngo rwiteze imbere wodusigurira neza mu nyigisho za Spears Connect ingene mubikora
Uh, uh, bwa mbere na mbere dufise ibisata bitatu dukoreramwo uh, novuga nti- canke dukoresha mu gufasha turakora ibyo bita ama consultance donc gufasha iyo dukoresheje ubumenyi dufise turakora turafasha abantu mu byerekeranye na relation publique na, donc uh, relation publique ngerageje kugisobanurira mu kirundi ni ukwigisha abantu ingene bogiranira imigenderanire myiza n'abo basanzwe ba ba- n'aba- n'abaguzi babo canke n'ababakikuje bashobora kugira eh, ingaruka ingaruka nziza canke mbi ku byo bariko barakora ica gatatu turakora ibyerekeranye na coaching tuka- tuba turigisha turamenyereza kandi tugakurikirana ababa baje batugana ababa bafise ibyo bashaka kugurisha canke kudandaza ibintu nk'ibyo ibyo rero tubikora gute tubikora tucish- tubicishije mu manama nkarishabwenge aho usanga hari amashirahamwe y'ubudandaji ngaha mu Burundi atandukanye nk'uko twavuga Ecobank canke amabanki canke tuvuge eh, amashuri ama- ama- amashirahamwe atandukanye y'ubudandaji Mm.
turabafasha rero mu gukarihiriza ubwenge abakozi babo kugira ngo bamenye ibyerekeranye no kwakira neza abaje babagana abaguzi babo ibyo twita mu cyongereza kasitoma keya turabakarihiriza ubwenge tukabafasha ko hari igihe usanga abantu mu gisagara cya bujumbura bidoga ngo nagiye kwa muganga ngo banyakira nabi umuntu ari kuri reception ngo anyakira nabi ibyo bivana n'ukuntu abantu bataba barigishijwe neza ingene bakwiye kwakira umuntu aje abagana turakorana kandi n'abanyeshure bagiheza kaminuza cyangwa bakiri no muri kaminuza bifuza gushika ahantu mu buzima bwabo ugasanga ntibarabona neza imbere ingene bimeze nta ntumbero y'ubuzima bafise ntibabona n'aho bari bukura akazi abo rero turabafasha turafasha umuntu umwe ku giti ciwe tukabafasha kugira ngo bashobore kwiteza imbere tugafasha kugira ngo babanze kwanza biyumvire icyo bakora kugira ngo bashike ku cyo baba bifuza muri abo rero muri abo dufasha ari abaje batugana ku giti cyabo cyangwa barungitswe n'amashyirahamwe yabo bakorera twibanda cyane cyane ku bakenyezi abigeme cyane cyane abakenyezi n'abigeme nibo duhimiriza cyane kwitabira inyigisho zacu noneho abigeme ni kubera iki kandi ni nabo tuganira tuza kugerageza gufasha uno munsi niyo mpamvu yatumye mushimika ku bigeme
impamvu zatumye twiyumvira cyane gushyira imbere guhimiriza abigemeye kutugana kugira ngo bakire izo nyigisho dutanga ni ukubera yuko mu muryango cyangwa mu kibano cyacu hano mu burundi ndetse no muri kano karere abigeme cyangwa abakenyezi hari igihe bigeze kumara bakumiriwe basigaye inyuma mu byerekeranye n'iterambere mu byerekeranye n'ubuhinga n'iterambere ry'ubuhinga ugasanga abigeme barikumiriye ntibumva ko babereye urumva natwe turemeranya cyane n'ibyiyumviro mpuzamakungu bijyanye no guteza imbere umukenyezi kugira ngo dufashe umwigeme w'umurundikazi nawe ashobore gusokoroka ashobore kugira icyo akoze yumve ko nawe nyine ashoboye
bimwe mu bijyanye no gufasha abo bigeme guserura ibyiyumviro mubona ari ikintu mubona ari ikintu gishoboka ko bagitahura vuba cyangwa intambanye ziba zirimo mu kugerageza kubigisha kubaha izo nyigisho nkarishabwenge ni nk'iki
igome cyane turabona yuko bariko barabitahura kubera yuko ndabahaye nk'akarorero hariho umwigeme yitwa arlete akimana yigeze kuba ari cegera premiere dauphine cegera ca miss ca mbere muri mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi uyo yarigeze kuza atugana yarigeze kuza muri izo muri ayo manama nkarishabwenge twama tugirira abajene abagwaruka uyo aho ageze ubu harashimishije kuko asanzwe yaratahuye inyigisho twamuhaye ubu afise umugambi wiwe ariko arashira imbere tuko turanamufasha kugira ngo uwo mugambi awurangure neza ushikire abantu bose umugambi werekeranye n'iby'amagara meza mu bijyanye n'ibyirondoka ibyo bita sante reproductive turiko turamufasha cyane hariho n'uwundi yitwa bebina ange uyu nawe nyine yarigeze kuza mu nyigisho zacu turamufasha turamwereka yuko ashoboye turamwereka ibyo akora yuko ari byiza asanzwe afise impano yo gukora utugenegene turanga umuco w'ikirundi akoresheje ibipapuro ibipapuro tuba twanditse ko tukabita we acagenda akabyegeranya akabikora neza akabikuramo utugenegene turanga umuco ibyo bita reprodidare ibyo ni ibintu byiza cyane nuko mbere yarabikora akaca abigumiza mu nzu akumva umengo ntaho yo bitwara ninde yonabibona ko akwikumira ariko amaze kuza mu nyigisho zacu twaramweretse ko ibintu akora ari byiza cyane ahubwo turamufasha kugira ngo ashobore kuba yobisohora akabyereka abantu uwunye ahora abizana iyo turi muri ayo manama cyangwa n'ahandi hantu hose ashobora kuronka ibyo bita sitandi ikibanza babishyiramo ikibanza cy'iratiro arabizana abantu bakabibona bakaba bona bigura n'ibintu byiza cyane byiza cyane ubona ko by'ukuri biri mu buhinga ni ukuvuga ko mwamufashije kubona agaciro k'ibyo asanzwe akora kandi yuko bishobora no kunamubeshaho
yego cyane murakoze cyane mwafashije nk'uko bivuze abo bigeme eh, numva bariko baratera imbere ndabwiwe ku murongo ko twaronse Do- doli yasubiye kugaruka ku murongo doli ah, twariko turakubaza mbere yuko telefone icika ingene wamenye spears connect n'ingene bagufashije Ah, edina aratubwiye bamwe mu bo bamaze gufasha n'ivyo bariko bararangura muri iki gihe nawe tubwire ingene vyagenze
ego murakoze nk'uko na- mwa- mwa- bari babivuze tende muri bamwe bashoboye kuronka inyigisho zo muri sps connect duciye muri mu higanwa ryitwa miss technology burundi aho badukurikiranye Eh, sps connect yaradufashije mu bintu bitari bike mu gihe twari ko twitegurira iryo higanwa yaratwunguriye ubumenyi mu bintu bitandukanye akarorero twararonse akaryo ko gukarisha ubwenge mu buryo bwo gufata ijambo imbere y'abantu no kuvuga n'aban- no kuvugana n'abandi mu buzima bwa misi yose mu buryo mpuzamakungu Mm.
akarorero nka jewe eh, nkitangura sinashobora kuvuga neza nawe afise ubwoba imbere y'abantu gusa sps connect yaranyeretse yuko ndashoboye kuvuga neza imbere y'abantu kandi ba- bagatahura n'icyo ushatse kuvuga Mm.
ikindi kintu nacyo bakora ni mu kutwigisha ba- bakoresha udukino kugira ngo badufashe kugira ngo bidufashe gutahura n'ingoga Mm.
kandi bibe biri bitahuritse n'ingoga Mm. E- edine utwo dukino uh, e, doli avuze wodusigura muri make mbere ko tubandanya na doli ibindi iyo vyoba vyaramufashije
ego eh, ngerageje kunganira kuri icyo yaravuze ku- um- uburyo tubikora Ah, tumenyereye mu manama ibyo bita amakonferanse cyangwa ama- amaforomasiyo tuza tukicara tukarabona ariko ara- yicaye hari imbere ariko aravuga akoresha powerpoint ariko twebwe iwacu siko tubikora Dufa- du- dush- duhimiriza udukino twigisha abaje kwiga turabashira muri navuga nti tura- turabareka bagakina ibyo bintu nyine boba bariko barakora n'iyo bari hanze dushira imbere icyo nokwita puratike Mm.
nk'akarorero um, iyo turiko turigisha ibyerekeranye na entrepreneuria tura- turatanga tura- umwe umwe wese turamuha turasho- hari agakino doradubwira tukamuha akantu gatoyi nk'ikaramu canke urwembe canke agakwashu tukamubwira ati genda hariya hanze wiyaranje urondere umuntu umu- umu- umu- umubwire wiyaranje umu- umu- umwumvishe umwemeze ko muguza umuha ako kantu gatoya hanyuma aguhe akandi kantu nawe afise karusha agaciro ico ufise tukabaha bose utu tuntu tukababwira ati genda hanze kuri tera mwiyaranje mu- ibyo bintu mu- utwo tuntu dutoya mubona ko dufite valere ntoya mwiyaranje murondere umuntu muguza nawe abahe muze muzanye ikintu kirusha valere iyo karamu hawe cyangwa kirusha valere kirusha agaciro i- i- ico gikwashi tuguhaye cyangwa ubwo bwembe tuguhaye bamwe bagenda ba- batwenga bumva umengo ibi bintu ntibishoboka turaza kugenda mwibarabara tw- turaba umuntu tumubwire tuti kamwemeza yuko mukwiye gushanje ico kintu bamwe bagenda bumva umengo ntibibaho ntibishoboka ariko igihe cyose tubikoze bagaruka banezerewe bavuga ati bya bintu birashoboka bamwe bakatuzanira amakarte simu abandi bakatuzanira ikirahuri abandi bakatuzanira ibintu byinshi ubona ko byavuye mu- donc be- bagujije Mm, vyavuye muri uko Kugira ngo- kugerageza gusigurira abantu ibintu Ego. byavuye muri kwa ku- kwa kugurisha icyo ufise naho kiba gifite agaciro gatoya urashobora kukigurisha ukaronka ikindi gisumba agaciro ico wari ufise ukoresheje akarimi kawe ukoresheje ubwenge ukoresheje ku- amajambo me- meza yo kumenya kugurisha nyine ukakerebuka ego ba- bagaruka baryohewe bumva yuko birashoboka yuko bashobora gukura amaboko mu mpuzu birashoboka bidasaba ibintu binini cyane bidasaba amafaranga menshi ushobora gukoresha icyo ufise nawe kiba ari gitoya ni vyiza cane ni ubuhinga numva bwiza kandi buhanitse E, none doli mu vyo bakwigishije muri izi nyigisho twumva eh, zihanitse kandi eh, ziryoshe gukoresha kuba kugwaruka cane cane ku bajene akenshi usanga umenga bakeneye kumenya ibintu buno nyene babibone ba- babone yuko bishoboka Ah, hari ivyo mu vyo bakwigishije ubu unyu uriko urakoresha mu bikorwa waba urimwo washoboye gushika kuki kuva bagitangura kugufasha
Eh, ego murakoze Em, narashoboye gukurikirana proje yanjye umugambi wanjye ariwo ugezwemo ibintu bya ibyo bita sante sexuelle pour la jeunesse biciye muri tekinoloji kandi eh, ni ukuvuga muri iki inyigisho ziji- zerekeye ibihimba by'irondoka mukoresheje ubuhinga bwa none bwa Yego, tekinoloji yego.
Mm.
kigo, eh, kandi narashoboye no kuronka akaryo ko kujya muri afurika y'epfo Mhm.
muri iyo kompetisiyo
Mm, kompe- Mhm.
aho Eh, uti kompetisiyo ihiganwa ryabaye kuri ubwo buhinga uh, bwa tekinoloji ufise
ego na- aho nashoboye kuvuga umugambi wanje imbere y'abagwizatunga reka n'isi yose kubera aho muri afurika y'epfo hari haje ibihugu bitari bikeya kandi narashoboye no kuronka n'abantu twakorana Mm.
kuva n'igisaha nkaba nkiri- nkiri ko ndakorera kuri iyo poroje ika- ikaba iriko iranatera imbere wow ikintu gihambaye Yimeye na turagukeje CS Connect, ego Mm. ndumva ko sps Yego.
connect yarakoze igihambaye mu buzima bwawe
cyane gose ego ni byiza cyane yagerageje kumwunganira Mhm.
Ah, ngena yagerageje kumwunganira mu ibyo ariko aravuga bya miss technology ni ni novuga nti ni- ni- ni ihiganwa twari twarateguye ni rimwe mu manama menshi ko tumaze gukora amanama nkarishabwenge menshi cyane sinoyavuga ngo ndayaheze Mhm.
ni ihiganwa twari twakoranye n'ubushikiranganji bw'urwaruka hano mu burundi nyene aho twa- twafashije abakobwa barenga mirongo ibiri na batanu Mhm.
bari bafise i- i- amaproje donc uh, ama bari bafise Imigambi.
ubu- bafise ubu- ubumenyi imigambi mu bijanye n'ivyi- byo gukoresha amamashini nyabwonko turabafasha rero kugira ngo bashobore gukereya icyo nokwita ama application sinzi ngene mpamvu ndakivuga mu kirundi gukereya ama ubuhinga bujanye no gukemura ibibazo bitandukanye ibibazo byo mu magara y'abantu cyangwa ibibazo byo kwiyunguruza turabafasha rero niho ababaye ba- babiri ba mbere nibo bashoboye guca baronka iyo tike y'indege ibatwara muri mu gihugu cya afurika y'epfo tubifashijwemo n'ubushikiranganji bw'urwaruka bashobora gushika hiyo kugira ngo babonane n'abandi buguruke amaso ibyo twari ko turabigisha ngaha babyibonere mu bindi bihugu Mm.
hariho n'ibi- ni- n'iyindi n'indi nama twakoranye eh, n'abakobwa n'abigeme barihurikiye mu ishyirahamwe ryitwa sisters in success Mhm.
Eh, abo nabo twara twara- duheruka kugiranira nabo inama turabafasha mu byerekeranye no gufata ijambo imbere y'abantu kuko abakobwa abigeme kenshi biratugora kugira icyo tuvuze duhagaze imbere y'abantu ugasanga dufite amasoni ugasanga ntituzi iyo tubihera ariko kugira ngo tubafashe gusohoka no kugira icyo bavuze imbere y'abantu niyo yari intumbero yo- yacu yo gukorana n'abo bigeme bo muri sisters in success Mm.
kugeza n'ubu turacari kumwe turiko turafashanya nabo kandi baranezerewe cane n'inyigisho tumaze igihe tubaha Mm.
hariho n'ibindi n'ibindi byo twita master class duheruka gukora twatumiye aba- abanyeshuri abikorera utwabo aho twatumiye aba aba- abantu basanzwe bazwi ababigeme nk'uwo bita fofo favi Mhm.
hano mu gisagara ca bujumbura kugira ngo asangire nabo afashe bagenzi we ababwire ingene ariko aratera imbere muri kariyeri yiwe y'umuziki ingene awudandaza ingene awushikako ibintu nk'ivyo Mm.
twaratumiye n'undi mu mukenyezi yitwa shazari ngabire akaba ari arongoye ibiro bavuga nk'ibiro by'ubuserukizi bw'ubwongereza hano mu burundi icyo bita bi- bureau de liaison Mhm.
kugira ngo asangire n'abandi bigeme cyangwa n'abandi basore kuko icyo gihe ntibarabigeme gusa asangire n'abandi ingene yashoboye gushika aho ageze ingene yashoboye kwidemarika mu bandi ingene yashoboye gushika kuri urwo rwego rwo kubatwara ibyo biro by'ubuserukizi bw'ubwongereza hano mu burundi n'ibindi n'ibindi hariho n'ibindi twita light award Mhm.
iyo nayo dukorana na universite lumiere aho dutumira abanyeshuri batandukanye bo mu makaminuza Mhm.
bagakora icyo twakwita projet canke euh, plan d'affaires Mhm.
kugira ngo batuzegeranye hanyuma turabe umugambi woba usa nk'aho ukoze neza gusumba iyindi hanyuma tukabafasha kurondera uburyo cyangwa n'ibindi light award uwabaye uwa mbere cyangwa uwa kabiri aba kabiri ababiri baka- ba mbere tukabafasha kunagura iyo migambi yabo kuyikora neza gusumba tukanabafasha no kurondera uburyo iyo light award izoba mu minsi iri imbere ya- ya- yarama- yarabaye la pase umwaka uheze Mhm.
n'ubu azosubira kandi ibe mu kwa kane ni byiza cyane ndumva murakora ibikorwa byinshi cyane kandi byiza Ah, birumvikana yuko mwana akoranye n'ubushikiranganji ah, ntihenze bujejwe urwaruka bw'urwaruka bw'urwaruka Ah, reka rero muri aka kanya duhe ijambo abanywanyi biradijwi rya amerika nabo nyene turabafise ku mirongo ya telefone baratangiye guhamagara bafise ibibazo bafise ivyiyumviro duhere kuri justin justin uraho neza
aho muraho urakomeye duhamagaye urihega justin
mpamagaye ndi i kanombe kanombe mu mu rwanda rwanda Mm.
Ya.
duga ku ijambo
Eh, ndabanza nshimira abo batumire mwadutumiriye ku ijwi rya amerika Mhm.
Eh, nkaba nifuzaga kubabaza ese hari imiryango y'abaterankunga mu- mwaba mukorana nayo
Mhm.
icya kabiri ah, ese hari amashami mwakiriyatinze mu- mu- mu bindi bihugu yenda by'abaturanyi b'u rwanda cyangwa se tanzania cyangwa uganda Mhm.
icya gatatu nashakaga kubabaza ese nihe dushobora kubasanga kuri niyihe website yanyu ya connect niyihe dushobora niyihe website dushobora kubasangaho Yego. ibibazo byiza cyane justin urakoze cyane Eh, kabisa mu nshimira abo bantu kabisa kandi ikiganiro cyanyu dukunda kugikurikirana Eh, Justin turagushimiye cyane Eh, ndakeka ko kino kiganiro uza kugishimana cyane rwose kuko nk'uko eh, twabivuze mu ntango aba ba jeune urugwaruka narababonye ku mbuga ngurukanamumenyi bagiye kuguha baratanga inyigisho zihambaye kandi zihanitse uza gushima
Eh, kandi natwe turabatumiye mu rwanda bazaze bado nawe bera umwambasaderi murakoze cyane rwose urakoze Eh, reka tubandanye tubanze twakire peter mbere yuko babishura peter turi kumwe alo peter
ndakumva uraho neza
yego uherereye hehe
igitega gitega mu burundi duga ku ijambo
Eh, nashaka manze nshimira abatumire mwadutumiye hama ngombe ndababaze akabazo gatoyi Mm.
none bakorera ubujumbura gusa ntibakora nko mu zindi ntara canke bagatanguza uwo mugambi hamwe batanguza nk'amakrebe mu mashure yisumbuye kugira abigeme bazokure babizi neza gusumba Mm, icyumviro cyiza cyane
Eh, nico nabaza Mm, urakoze peter Eh, nabo murakoze yego edine duhereye ku bibazo bya justin avuga ati hari amashyirahamwe mukorana nayo yabaje ati murakorera mu rwanda cyangwa mu bindi bihugu byo mu karere ati urubuga ngurukanabumenyi bubaronka ko cyangwa buronka ko inyigisho ni hehe
yego murakoze cyane eh, Justin nagira ndaguhumurize yuko eh, mu rwanda naho nyine turahakorera nta kibazo mbere mbere eh, nibaza mbwira ko nayo guhava ndabivuga no mu mu mwanya wari imbere Eh, tu- turakorera tumaze gukorera i bujumbura yego turakorera ahantu hose duhamagara turahakorera turamaze ku gukorera mu rwanda dukoranye ni- ni- n'ishyirahamwe ryitwa all trust consult staff development iri ni ishyirahamwe ryari ryadutumiye kugira ngo dufashe abakozi babo ku bijyanye no kumenya ingene bafata abakiriya neza twarakoranye twarakoranye na mu- muri mu nama ya ashoka social entrepreneurs coaching aha twari twa- waha- twahahuriye turi ibihugu umunani biva mu mihingo itandukanye ku isi bari badutumiye kugira ngo tuvugane n'abo bantu baje bava mu mihingo itandukanye ku isi kandi baramaze kudutumira inshuro zibiri umva aho ni mu rwanda si mu rwanda gusa no mu buganda turamaze gukorana n'ishyirahamwe ryitwa plan international plan international entrepreneurship program turamaze gukorana n'ishyirahamwe ryitwa alcom perfection teen program turamaze gukorana n'ishengero ryitwa Em- emmanuel aho ryadutumiye kugira ngo dufashe aba- aba- urwaruka rwabo muri kenya hose turamaze gushikayo aho twakoranye n'ishengero bita deliverance church business coaching aho ryariko rirafasha abanyeshengero babo ku bijyanye no kwiteza imbere mu by'ubudandazwa muri congo turamaze gukorana n'abitwa ba student leaders coaching ah, aho twari ko turabafasha muri ibyo bijyanye no kudandaza yatubajije rero ngo hari abaterankunga tumaze gukorana nabo yego cyane atari uvuga ngo ubuterankunga mu bijyanye n'amafaranga ariko badutera inkunga mu buryo butandukanye nk'uko mwabyumvise twarakoranye n'ubushikiranganji bw'urwaruka inkino n'imico kama ubu turiko turakorana n'ishyirahamwe ryitwa sisters in success turakorana na iniverisite rimiyeri do bujumbura muri ibyo bijyanye na rayiti awadi turakorana nayo n'ayandi mashyirahamwe ntashoboye kudondagura muri uno mwanya turafashanya mu buryo butandukanye kugira ngo dushobore gushika aho tudashoboye kwishikana natwe ko ntitwabyishoboza byose twenyine amashami rero ntaraba menshi kuko dukorera hano gusa i bujumbura mugabo aho baduhamagaye hose ashaka abari ruguru hano mu burundi cyangwa hanze y'u burundi turahashika nta kibazo ni nicyo kibazo nyine pite yarabajije ati igitega murashikayo murashaka kugira amakurube kugira ngo mufashe abakenyezi n'abigeme igitega muramaze gushikayo hoho mukorera hehe abo bahamagara naho nyine mwoshikayo nk'uko bivuze
yego me aho aho aho hose harangwa ubukene mu bijyanye n'ubumenyi ubumenyi mu bijyanye n'itumatumanako byo bita kominikasiyo ubukene mu bumenyi byerekeranye na bya kasitoma keya ukuntu bakira neza abakiriya cyangwa ubukene mu bijyanye n'ubumenyi bwo kudandaza aho hose hari ubukene muri ubwo bumenyi batwizeye bakadutuma ko turahashika nta kibazo inimero baduhamagara ko sinzi ko nayitanga ubu nyine yego nta kibazo uyitanga
yego murashobora kuturondera kuri kode y'uburundi ni guteranya amajana abiri na mirongo itanu n'indwi mirongo irindwi na gatandatu mirongo itanu na gatanu mirongo ibiri na gatandatu cumi na gatatu basubiramo guteranya amajana abiri na mirongo itanu n'indwi mirongo irindwi na gatandatu mirongo itanu na gatanu mirongo ibiri na gatandatu cumi na gatatu canke mirongo itandatu na rimwe mirongo itandatu n'umunani mirongo itandatu na kabiri mirongo indwi n'indwi iya kabiri sinzi ko nayisubiramo mirongo itandatu na rimwe mirongo itandatu n'umunani mirongo itandatu na kabiri mirongo indwi n'indwi yego aya manimero turaza kugerageza kuyasubiramwo mbere y'uko ikiganiro kirangira mu kanya kari imbere turaza kugaruka reka turaza kugaruka kuri dori uraza kutubwira kumbure impanuro woha abiyumviro ku kwigishwa na sipiyesi konegiti impanuro wobaha ariko barabyiyumvira babazi bafise akabazo icyo wobashikiriza ariko imbere yaho reka tubandanye ku murongo wa telefone twakira abandi banywanyi b'ijwi rya amerika twakira uwitwa arlete arlete uraho neza
ubunyane murakoze arlete duhamagaye uri hehe
ndi mu burundi duga ku ijambo bujumbura nashaka gutera intege no gushima cyane ibikorwa ishyirahamwe sitesi konegiti kirakorera urwaruka ndetse n'ayandi mashyirahamwe ndabwira nti inkingi iracyari ndende bakomeze arlete ubwo ntiwoba mbere y'uko ubandanya ntiwoba uri arlete wigeze kuba mu ihiganwa rya misi umwe twari ko turavuga ego ni jewe ni jewe ararete tubwire ntishaka gushima cyane
tubwire gato mu majambo make cyane ingene wafashijwe na Space Connect urumva ko bagufashije mu bikorwa urimo mu bikorwa wari urimo n'ubunye ivyo uriko uragerageza kurangura
nje ku ruhande rwanje nshoboye kwivuga ukuntu twahuye na Space Connect nabonye imwe mu manama batunganije ndabibona ku buhinga ngurukanabumenyi ndavuga nti reka nje kuraba ibyo iryo shyirahamwe isanzwe ikora ndaheza ndavuga nti ndapartisipa muri yari masita karasi ni imwe mu manama bari batunganije hanyuma mvayo nyuzwe cyane ku buryo nawe nashoboye kubabwira nti ndabasaba nti twoshobora gukorana kubera navuga nti nashimye ibikorwa byabo ego ubu tukaba tuko dukorana navuga nti bako bamfasha ku byerekeye kariya porofesiyoneri yanje hamwe no gutunganya igikorwa cyo natorewe kuba pomya dufino misi burundi none gaharete ku bantu nyine bashobora kuba biyumvira kumbure batashaka gukora ibi babona yuko sipiyesi konegiti yoba iriko irafasha abantu bafise imigambi ikomakomeye wumva nabo nyine abafise imigambi mito mito cyangwa bariko barayiyumvira nabo nyine bofa bafashwa
jeni baza ko bokwitura iryo shyirahamwe space connect izobaha novuga nti izogerageza kubaha inyishu ku byerekeye ibyo bariko baratunganya
urakoze cyane rwose aralete gukurikirana ikiganiro no guterera ndabashimiye yego reka tubandanye twakire n'uwitwa Thierry Thierry turi kumwe
yego turi kumwe hoya amahoro neza amahoro amahoro uraho nakomeye
yego turashima
numva ijwi ryawe ndari- ndarimenya ariko ntitwari duheretse kukumva ubu telefone uri hehe
ndi bujumbura mu burundi nivyo hari haciye iminsi ndariko Mm.
ndaba- ndakurikirana
yego hoya Mm.
twari kumbure kutaba hafi Mm. ikibazo cyangwa icyumviro none
Eh, reka mpere ku kibazo ntuze hoyane ubwa mbere n'ibintu numvise jewe birandyohera cyane kubera ko iyo ndanavyihweje uravye afurika y'iwacu urabona ko umukenyezi niwe afata ikibanza kinini n'ibitigiri biravyerekana yuko abakenyezi ari bo benshi rero ngashikana nkibwira nti burya yaba umukenyezi ari we yafashe intambwe ya mbere kugira ngo yiteze imbere ubukene bwoheza bugahera bukazimangana muri afurika mugabo nuko uca usanga jewe mbere ndanabashinda nabakeze bano bantu bashoboye kuva hasi bakavuga bati tugira duhaguruke tugire icyo dufashije nuko rero uca usanga umukenyezi w'umurundikazi hano uko turi mu gisagara iyo uravye mu gihugu hagati urabona ko bobo ivyo bakora ni vya bindi vy'uko baja kurima hanyuma uwuza kugurisha n'ivyo barimye ugasanga ni umushinga nabi Mm.
rero riyane jewe a- ahantu ndahashitse bikambabaza ariko njewe numva bakoze iki kintu navyo nibaza ko ari ibintu bi- bihimbaye ariko nagira ngere ko jewe ndababaza bibaza ko kuba umukenyezi w'umurundikazi ashobora kuba atara cubu- atarava hasi ngo abone ko bikenewe ko ashobora kwironderera vyoba biva ku kudashobora kumenya ngene les femmes d'af- d'affaires bakora vyoba ari uku- biva ku bumenyi buke canke ni kubera ko bashobora kuba bakumirikwa n'abashingantahe oriyane jewe igituma ndiko ndavuga ibi ni uko birashobora gushika rimwe na rimwe umukenyezi nk'uko dukunze kuvyumva no muri politike Mm.
ugasanga umukenyezi avuga ngo baramukumiriye Mm.
ariko ugasanga ariko umukenyezi wenyine avuye hasi arashobora kwi kwivugira wenyine kuko ibitigiri ni byinshi nta kintu na kimwe gisigura yuko uwo munsi umukenyezi uko amateze amashe umugabo wiwe rero birabereye nimba bikenewe ko rino shyirahamwe rikomeza inyigisho ni ukuri nibabikora imbere binashibutse ubutegetsi buve hasi bubashigikire gutyo umukenyezi nibatera imbere ngaha mu burundi no ku- no muri afurika yacu ndazi ko afurika yose iza biteye imbere murakoze cyane oya Thierry turagushimiye nawe
murakoze rwose Eh, dori tugaruke kuri wewe dori twavu- watubwiye ingene bagufashije mu bi- mu mu vyumviro vyawe ingene userura ivyumviro mbere urashobora no kunaronka uburyo bwo kuja muri afurika y'epfo u- uraronka abagwizatunga kumbure bagufasha aba- a- abahinga bagufasha mu kurangura imigambi yawe nk'uko nari nabivuze mbere ku impanuro woha abiyumvira ku kwigishwa na Spears Connect wobahanura iki ni igiki ubona bohakura cyane cyane kuri bamwe bamwe kumbure mu gihugu hagati bavuga bati kumbure izi nyigisho jewe si ntacyo zomarira ni iz'abantu b'i Bujumbura ni iz'abantu bafite imigambi ikomakomeye uwo babwira iki
Eh, ikintu nagomba kuvugi- ku- nababwira ni uko mu burundi kenshi ha- si no mu burundi gusa ni ahantu henshi hari abantu benshi baca- cyane cyane urwaruka bafite imigambi myiza kandi nkaba nkabashaka kubabwira yuko ntibave muri nabivuga mu cyongereza nti- ntibave muri iyo comfort zone bak- bakore kuko ubu ni umwanya wo gukora banabishoboye biture sps connect kubera ko ibi- ishobora kubafasha mu bintu byinshi kuko najye nararang- nararashoboye gukora ibintu bitari bikeya nari niteze ko nakora Niba- niba- nibakore cyane and sps connect group iri ngaho kugira ibafashe Mhm.
babishoboye babi- babiture ego Mm.
bungura ubwenge ini- ubwenge butari buke Mm, urakoze cyane dori Eh, edine eh, ku bari nk'uko twavuze mu gihugu hagati badashobora kubashikira cyangwa kumbura badafite uburyo bwo kubatumira ngo muze mu, mu, mu gihugu hagati ngo mubashikire hari inyigisho boronka kunguruka kungurukana bumenyi bakashobora kumbure kuzibonera kuri telefone bakumva ingene intambwe zimwe zimwe botangura gufata kugira ngo biteze imbere muri iyo migambi mito mito baba bafise cyangwa ibyo byiyumviro bihambaye bafise mu mutwe batazi ingene bobishyira mu ngiro Ah, kandi ndibuka kume ngo justin yari yabajije n'ingurukanabumenyi bashobora kubaronka ko woyibabwira
ego murakoze cyane Ah, turafise ntuvuga page facebook iri ku izina rya spears connect ko nyene sinzi ko navuga ngene bacandika s p e a r s spears hanyuma connect c v o n n e c na t kumbura barashobora no guhamagara za nimero ya telefone za nimero ya telefone barashobora no kuzihamagara ko babaha hanyuma kuri rya nimero ya mbere twabahaye ha- baramutse bayinuka bayishyize mu matelefone yabo hariho inyigisho zi- ak- ak- zikunda guca ko ku- kuri whatsapp Mm.
kuri sitati ya nimero ya whatsapp icyo bita icyo twita sps doze aho honyine aho tu- dukunda gucisha inyigisho zimara nka nk'iminota mikeyi Mhm.
ku munsi ku munsi Mm.
inyigisho tuba twa- twasangiye n'abandi mu manama tukaza turadushyira ko kuri iyo sitati ya whatsapp Mhm.
mu- ni odiyo cyangwa videwo Mm.
baka- bakaza barabikurikiraniraho ni byiza cyane Eh, tugarutse rero ku kibazo cya Thierry yavuze byinshi mugaragaruka ati mbega abakenyezi mubona ah, ari ubumenyi buke usanga bafise kugira ngo ntibatere imbere cyangwa ntibarangure imigambi yabo canke no gukumirwa n'abagabo babo canke n'abo ah, aba- abagabo baba bari bari mu miryango biba bimeze gute kuri mwebwe mubibona gute
zimwe rero mu ntambamyi tumaze kubona muri aya manama tumaze igihe tugirisha cyane cyane ku bakenyezi ikintu cya mbere nabo twabonye eh, ni ukwikumira ukutiyemera ibyo usanga umuntu avuga ngo ya ni iby'abahungu ibi ntabyo ntushobora sinoshika hariya sino- sinoba diregitirise generale sinoba enjeniyeri sinoba iki cyangwa sino- sinoshokoka iriya posite no kwikumira Mm.
ikindi kibazo twabonye ni navuga nti ni umuco w'ikirundi wa muco w'ikirundi uvuga ngo umukobwa ni uwo mu kigo kirazira ko azaho abantu bamubona kirazira ko avuga kirazira kirazira ugasanga uwo muco nawo ugasanga harageze ahantu utuma umukenyezi ata- adashobora kuba yosohoka ngo agire icyo akoze kubera yuko twigishijwe nyine yuko kizira kuvuga kizira guse- gusokoroka hakaba n'abandi bakubwira ati twebwe ingorane twagize ntitwigeze turonka abantu turabira ko bamwe bita abamodere cyangwa role models Mm.
ugasanga aba- aba- abitwa ko bafise aho bamaze gushika b'abakenyezi ngaha mu burundi ugasanga biratu- birabagoye ko novuga ntibokwicisha bugufi bakamanuka bakaja kuganira n'abanyeshure bakaja kuganira n'abanyeshure bagitangura nko mu wa mbere canke mu wa kabiri Mhm.
abantu bakiri bagiciriritse yumva bakakubwira ati turabarabira hariya kure twabura ingene twobegera ngo batubwire ingene bashitse aho bashitse Mm.
nico gituma rero mu manama tubwira iyo tugize imana tukaronka umukenyezi afise aho amaze gushika turamutumira tukamubwira ati ngwino usangire n'abandi ico umaze gushika ko ingene wahashitse donc akabera role model abandi akababera akarorero Mhm.
ikindi batubwiye eh, ni ukubura ibitabo aho bosoma ibintu bijyanye n'iby'abandi bamaze gushika ko nka bimwe twita amamagazini ibitabo bisanzwe cyangwa amamagazini ugasanga muri ibyo bitabo hari ibitabo usanga byigisha abantu bijyanye no kudandaza bijyanye no ku- kwiteza imbere bijyanye no kuvu- kuvuga ugasanga rero ibyo bitabo biratubanye bikeya cyane mu gisagara cya bujumbura cyangwa imwe no mu burundi amamagazini ugasanga ntashoboye kuboneka cyangwa ugasanga n'ahabonetse arazimvye usanga si umwe wese aro- ashoboye kuronka ubwo ubwo bushobozi bwo kuyigura Mhm.
donc mu yandi majambo bakabura aho bidokimanta udashoboye kuronka ibintu navuga nti ku- kuri internet kuri ku ku buhinga ngurukanabumenyi Mhm.
ashoboye kuronka igitabo abisomamo ashoboye kuronka amagazine abibonamo Mhm.
baratubwiye ko icyo kintu nacyo nyene bari bifuza ko cotera imbere hano mu burundi Mm.
yego izo ni zimwe rero mu ntambamyi twagiye tubona abakenyezi cyangwa abigeme batubwira Mhm.
bituma badashobora gusokoroka ngo bagire icyo bakoze Mm, ndizera ko aba- abakenyezi canke abigeme bari mu ntwaro bari mu maposte nk'uko babivuza komakome ba- bumvise akamo kawe kumbire bazokwifatanya namwe canke bakaba bagatangura kubikora kenshi kuja ruguru kuja mu Yego.
makartie mato mato bakaganira na ba bantu uh, bato bato uh, bashobora kuhabonera icizere c'uko nabo nyine bashobora gushika aho bashitse
yego Eh, reka tubandanye rero ku mirongo ya telefone tuwakire thomas thomas amahoro neza
amahoro cyane noraho urakomeye
yego ndashima imana Mm, uherereye he Eh, ndi mu gisagara cya bujumbura Mm. duzi ijwi hama bazi ikibazo cyangwa ushikiriza icyiyumviro
yego jewe ahanini navuga ko ari n'intererano ivanze n'inkebuzo Mhm.
kuko duku- dukunze kubona abantu b'abadamu ubwa mbere bobo umenga barafite ibikorwa babona kumenga ntibokora umenga ni iby'abagabo icyo rero ni ikintu uca uhura cyabyaye bya bindi byo kwikumira gutinya gukora iki gutinya gukora iki na kiriya hama hakaba n'ikindi uhura mu kuronka ubuzi abakobwa mbese biyan- biyandarika ugahura nk'umukobwa kugira aronke akazi muri serivisi kanaka mu- ya leta cyangwa ishyirahamwe kanaka ugahura mwene iryo shyirahamwe abanje kubacisha mu nzira y'igiturire kumbure utamenyerewe kuvuga kuvugwa cyane aho uhura bajya mu bintu byo guhuza ibitsina mu nzira y'ubusambanyi ngo kwirahabwa akazi rero iyo ari nk'umuntu w'umugore afite umugabo kenshi acaguma abona uwo yamuhaye akazi naho baba byakemeye ibyo ugajya uhura umugabo we bari babanye ntibaba bacyubahana kubera babona umuntu yamuhaye akazi umugabo kumbure nawe atabyo yari ashoboye kumuha akazi gakomeye nk'ako arimo ibyo bikunze kuboneka aho abagore ba- bahawe ubuzi kanaka haba mu- muri leta cyangwa mu maserivisi y'amashyirahamwe kanaka uhura baca babwira umugara ntibabe bacubaha abagabo na gatoyi kumbure kubera babona yuko abagabo badashoboye gushyika ku rwego nk'ubwo bariko ibyo byarakunze kuboneka aho wahura mene na mucantera ari mucantera adashobora kubaha umugabo mu gihe umugabo wiwe kumbura ataba afite akazi gakomakomeye karengeye ubu- ubucantera kuri byo nibyo bintu bica bigaruka bigaca bikwira igihugu kuko naho byoba ku muntu umwe cyangwa babiri cyangwa batatu bazi iyo ni inkuru nyuma- nyuma- iri nk'umuntu w'umutegetsi ikimenyekana gihugu cyose ugaca uhura umugore avuga ati ngerage gusaba akazi muri sosiyete kanaka umugabo kubera iyo nkuru aba yarayumvise yarakwiye igihugu cyose akavuga ati iyo umugore wanjye agiye niba agiye mwinjira hano ikindi nacyo iyo bamaze gushyika mu buzi bakaruranirwa bakaronka amahera nko mu gisagara mukunze kubibona aho uhura nk'umudamu bifite agasuma kabiri gatatu kumbuye umugabo yabuze nk'amahera yo kuriha inzu nawe akaba ari wayiriha utubura atakimwubaha ahubwo atabona yuko atari umugabo agahu- ugahura ariko aramusuzugura intambara ziba zitangura mu rugo ugaca umenga ni ka kazi kamuteye kubi- kuzana intambara mu rugo aho- ahubwo ari we yabyitwayemo nabi aho kumenya ati umugabo aguma ari umugabo rero navuga nti nk'aba bakobwa barakwiye kubirekura bakumva ko batereza gukora kugira bateze imbere biteze imbere bateze imbere n'umuryango n'umugabo arimo biracyabona ngo umugabo ni uko atagishoboye iki ngo ni ukumwanga umukobwa yiyubaha arashobora kujya no ku mugabo w'ikimuga aro- yatomboye akaronka ubuzima akamutunga nk'uko nawe yashobora kumutunga atatashoboye ibyo ni uvuga nti abantu b'abagabo ntibamenye ko abakobwa bashoboye abakobwa babo abakobwa bacu tubigishe ibigo bateza imbere muri kadoda tubigishe n'urukundo rwo kubaha abagabo kugira nti badoronke ibyo bakora ndetse bityo basamburira urugo kandi bari bazi ko ari iterambere ryari ribi ry'umuryango umugabo ararondera akaronka ibintu biteza imbere umuryango bakabisangira bose kubera ko umugore abifite akaruranirwa akaronka ibintu biteza imbere umuryango atokomera ko umugabo abigiramo uruhara ngo ni uko atari we yabirondeye cyangwa atari we yabiruhiye rero navuga nti ba- bige kwiteza imbere biga no kubaha abagabo babo kugira ingo ziramye kuko ingo zitaramye nawe woronka ubutunzi ni hahandi uzova muri sosiyete wahu- wakuyeho uwundi mukundana wavaho ukajya mu wundi mu yindi sosiyete naho ugahurira urondera uwundi mukundana ugahura ukiri umugore w'umugabo uri umugore w'abagabo rero navuga nti abantu b'abakobwa ntibige gukora biteza imbere nibyo kandi umukobwa uwo ari we wese arashoboye abakobwa nk'akarorero ashobora kuba n'umushikiranganji arashobora kuba na perezida mugabo iyo adashyizemo ikintu cyo kubaha umugabo agasuzugura umugabo ujya uhura ni isosiyete arimo nimba ari musanteri niyo komine n'abatwara nabona zivuga ati na musanteri yitwara uku n'abo bagore bagahita atwara bagahita bafata abagabo gutyo nyine ko bajya bavuga ati ni umusanteri w'umugore atwara ameze uku rero novuga nti bige kubaha abagabo yige no gutunganya iby'urugo abone yuko umugabo atahari umugore ashobora kuhaba umugore atahari umugabo ashobora kuhaba urakoze Nibyo cyane mbona byofasha kugira imiryango itere imbere Ego urakoze cyane rwose Thomas icyo uvuze ni ibintu bihambaye cyane kandi dukunze kumva abagabo n'imisore badushikiriza ngaha ku ijwi rya Amerika eh, ko iyo abakenyezi cyangwa abigeme batambwe gutera imbere hari igihe usanga umengo hari igihindutse Eh, ni ikibazo gihambaye cyane Ah, kandi urakoze ni nayo mpamvu naguhaye akanya ko gusobanura neza ibyo wari kuravuga reka duhe akanya rero abatumire bagire icyo babivuze ko Eh, reka mpere kuri dori dori wowe wararonse inyigisho za spears connect kandi kenshi ah, turakunze kumva yuko abakenyezi cyangwa abigeme nk'uko nabivuze iyo baronse ubumenyi cyangwa iyo batangiye guserura ibyiyumviro batangiye ku, ku gushigwa habona usanga umengo hariho abataye agaciro ah, ah, bataye umuco w'ikirundi Ah, wewe hari inyigisho wowe wararonse kumbure zoba zaragutumye wumva umenga uke- ukeneye guhindura umuco wawe canke ingeso zawe usanga umenga abandi babona ko ari ingeso mbi gerageza udusigurire ku zo woba wararonse inyigisho muri spears connect ah, zishobora kuba bamwe bavuga ko atari ingeso nziza kumbure canke nta nizo waronse nta nizo ufise
Eh, oya nazo narose Ego.
birashika none dore reka ngerageje gusubiramo iki iki- ikibazo birashika none ko iyo utanguye gu- guserura iciyumviro bamwe babibona nk'uko umengo utanguye kugira ingeso mbi
Eh, mu- mu byo sipesi konekiti yoba yaranyigishije inyigisho zose zaramfashije mugabo kenshi nk'uko babivuze eh, hari igihe umukobwa agerageje ku ari- ari- ari icyo afise akeneye gu- gusangira n'abandi hari igihe batangura kuvuga ngo atanguye gushira- eh, kwishima cyangwa gushyira isoni mugabo jewe uko ndabibona ufise icyo ushaka gushikako ndaza ko uba ukwiye kukijyako kuko na sipesi konekitidi nk'uko yabinyigishije Eh, nk'uko ngerageje kubivuga gatoya mu cyongereza you go for what you want Mm, In- ukene- ukeneye ku- to achieve something mm, uki- ukurikiza ico ico umutima ukubwiye canke ico wiyumviriye uha- wihaye umugambi wihaye ego cyane cyane ugiye urakurikira abantu kenshi ibyo bavuga ntizoshobora gushika hariya aye kuri cya cyiyumviro cyawe Mm, urakoze cyane Yego.
tugarutse kuri we dine ico umushingantahe thomas avuze ni ikintu abagabo benshi cyangwa abas- imisore myinshi ikunze kuvuga hari n'igihe no kuri facebook usanga batwagirije yuko turiko turagerageza kugumura abigeme canke abakenyezi iyo tuvuze yuko hari inyigisho zu- zo gutera intege umukenyezi zikwiye guhabwa abakenyezi kugira ngo biteze imbere ni kenshi eh, byumvikana kandi babivuga mwebwe kuri mwebwe nka Spears Connect ishyirahamwe rijejwe gu- kwigisha ibintu bijyanye no gutera intege gu- gu- guserura ibyiyumviro n'ibintu nk'ivyo Ah, mwohanura iki abariko barakira izo nyigisho ah, cyane cyane abigeme n'abakenyezi kugira ngo nk'uko Thomas abivuze babandanye murantunga gusonera abo bari basanzwe basonera babandanye kwicisha bugufi babandanye kugira ah, ingendo nziza n'aho baba bariko baratera imbere kugira ngo umuryango wese wose uha- uhungukire
Ego murakoze cyane icyo kibazo ki- kirahambaye cyane kuko dukunze kucyumva hirya no hino haba mu ngo zitandukanye cyangwa mu ba- mu ba- mu rwaruka mbese iyo twigisha nka cyane cyane abigeme turababwira yuko gutera imbere ntibisigura guta akaranga urashobora gutera imbere mugabo ukagumya akaranga kawe nk'uko rero tubizi akaranga k'ikirundi umuco w'ikirundi ntitwigeze tu- twigishwa yuko dukwiye kubura indero abaturuta cyangwa n'abo tungana mu muco w'ikirundi abigeme turafise ukuntu twigenza turafise ukuntu tuvuga turafise ukuntu twakira abantu tuvugisha abantu turafise ukuntu twambara gutera imbere rero ntibisobanura guta akaranga cyangwa guta umuco Mm.
icyo tubasaba gusa tubasaba ati va mu nzu mugire icyo mukoze Okay.
kuko nabo n'abo bagabo bariko baradusaba uyu mu- boba bariko baravuga ati aba- hariho abatera imbere abakobwa batera imbere baca batangura kutugira nabi nibabanze badufashe nabo nyene dutere imbere hanyuma ba- badufate n'ukuboko ba- ba- badu- badushigikire hanyuma banatwereke bati naho naho umugore wanjye nakuretse ugasohoka wibuke amasaha yo gutaha cyangwa umugore wanjye naho wagize gutya na gutya wibuke wibuke wibuke Nico- nicyo twama dushira imbere rero Mhm.
kuko gutera imbere ntibisobanura guta umuco cyangwa gusambura ingo
yego Mm.
cyane rwose urakoze cyane reka twakire egide yihanganye ku murongo egide wakoze kwihangana ikibazo cyangwa icyumviro
murakoze kunyumira aka kanya Mhm.
nagira mvuge nkumera nk'ukemura cyangwa nk'ubaza abo ba- batumire Mm.
nabonye yuko ari peyazi konekiti kandi ibyiyumviro byabo birameze neza bihimiriza abagore cyangwa se abakobwa kugenda aho kwiteza imbere ariko nagenda bat- nagira mere nk'u- angine mu mu mujyi Mhm.
ko ndavuga i bujumbura Mm.
abadamu cyangwa abakobwa bobo izi basuzugura akazi hari abo usanga ari abayende maso abandi ugasanga bakora ibikorwa by'abagabo kuko babona yuko hariho iterambere ariko baratangiraho mbega baba bafise amakampanye cyangwa se ibiganiro baba batunganya mu ntara za ruguru kubera mu ntara za ruguru hoho nk'umukobwa wewe cyabure umu- umugore kubona yuko yewe umuhedemasiyo kugira aronke icyamutungejo yaba ikibazo niwe akabona yuko umenga yakorwa n'umudamu cyangwa se n'umukobwa ariko ndabaza yuko baba bategura ibiganiro mu ntara za ruguru aho baba babona yuko abahuga nabo baba batagifite mu buryo cyangwa batacyubahuka kubona yuko hari ibikorwa nabo bokora bateza imbere. Murakoze.
urakoze cyane edine reka tugerageje kwishura egide
yego murakoze cyane Egide eh, kuri icyo cyiyumviro muduhaye Eh, amakampanye ntayo turagira kuko twavuze yuko kenshi tuja aho badutumiye aho batwizeye bakavuga bati turakeneye inyigisho zanyu turabatumiye nimuze turi banaka turi banaka hama tugaca tugenda tuzi abo tugiye gukorana nabo abo ari bo murakoze cyane kuri icyo cyiyumviro rero nabyo tugiye kubiraba ukuntu twaza turagira amakampanye naho bishitse n'abantu ntibarinde kudutumira tukagenda tuvuga tuti "Reka tugende kuraba aho bahari hakenewe inyigisho zacu tuzitange batarenze kuduhamagara Tuzi- ni ikintu tugiye kwigako murakoze urakoze cyane two turaja ku musozo w'ikiganiro Eh, edine subira utange za nimero mu maj- mu masegonda make cyane za nimero bo baronkaho egome nimero batondera ko ni mirongo ibi- mirongo irindwi na zitandatu mirongo itanu na gatanu mirongo ibiri na gatandatu cumi na gatatu canke mirongo itandatu na rimwe mirongo itandatu n'umunani mirongo itandatu na kabiri mirongo indwi n'indwi Mm, urakoze cyane edine tuzosubira tubahamagare ibibazo byari byinshi n'abanywanyi ku murongo bari benshi tu- muzosubire mufashe ugwaruka Ah, si n'abakenyezi n'abigeme bonyene n'imisore nabo nyene mugerageze mubafashe ingene botangura imigambi yabo ibyo bokwirinda n'ingene bogerageza kwiteza imbere kuko turaronka ibibazo byinshi cyane bivuye ku bajene ku kuntu bokwiteza imbere muri iki gihe usanga umenga ubuzi bwarabuze usanga umenga muri leta nta buzi bukirimwo I- i- ibintu nk'ibyo ugasanga barabuze icyizere tuzogerageza tusubire tubahamagare dori wakoze cyane rwose nawe kwitaba ikiganiro dori nika siyabo umwe mu bafashijwe na spears connect turashimiye kandi na jonathan bright ah, twavuganye ku murongo wa telefone inshuro nyinshi akagerageza kudusigurira ibyo mukora turashimiye mwe mwese namwe mwaduteze amatwi Ah, twababwiye ko uwo twari kumwe cyane cyane yayoboye ari mu bayobozi b'ishyirahamwe eh, Spears Connect yari Edine Yamuremye ni umuhanuzi akaba n'umutunganyabikorwa eh, atanga inyigisho zitangwa mu ishyirahamwe Spears Connect niho twako turaganira Ah, yabahaye izo nimero aho mushobora kubaronka ndashimiye cyane namwe mwese rero mwaduteze amatwi hano ku iradiyo ijwi rya amerika mubandanye mwumviriza ibiganiro byacu ni aho mushobora kuronka kino kiganiro n'ibindi ni kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com munsi y'ibiganiro murisanga mwari kumwe na oriane tanga ishaka ndabashimiye
turashimiye mugenzi wacu yoriyane itanga ishaka aheje kudushikiriza ikiganiro muri sanga